iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese mbaye ikaze kuri radiyo yanyu uyu ni umwanya makuru ku burundi
inzira ni zibiri gusa zonyine zitekanijwe mu ngingo y'indwi y'ibyigwa shingiro iya mbere ni uko ubabaza bonyine warateguye ikibazo neza ukagenda ikibazo uti kuri iki kibazo muhagaze bishyura kuri ego cyangwa oya referandumu uwo ni bwana leonce ngendakumana icyegera cy'urongoye umugambwe sawa nyaforodebu avuga ku murwi sendeyi ushinzwe gutunganya ibiganiro by'abarundi asanga warakoze akazi utemerewe n'amategeko ku cyegeranyo mfatakibanza uwo murwi wasohoye iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye umuyobozi mushya wa apdr urunani rw'amahoro turazigarukaho mu kanya urunani rw'amahoro apdr rufite umuyobozi mushya ni uwahoze ari umunyamabanga mukuru hakaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe uwo asimbuye ari muri gereza nkuru ya mpimba kuva ku itariki makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu akurikiranyweho n'ubutabera bw'uburundi ku magambo yavuze bivugwa ko atyoza icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga
ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wa pdr ryo kuri uno w'imana niryo ryemeje gabriel banza witonde kugira arongore uwo mugambwe iryo koraniro ryaranzwe no kutumvikana hagati y'uwahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi bose bari bitoje mu kibanza c'umukuru w'umugambwe ingene amategeko agenga amatora abitegekanya nuko hitoje umwe abitavye ikoraniro bakoma amashi mu kumwemeza bamaze kuba babiri naho hakaba amatora ivyahavuye biba ariko uwahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe niho ku bwayo Fabiano acarava mu kibanza shariko kiberamwo ikoranira arasohoka twabajije bamwe mu bamwegereye igituma batumenyesha ko bari bumvikanye ko hitoza umuntu umwe rudende mu kibanza c'umukuru w'umugambwe PDR Gabriel Banza witonde acaturwa bakovya amashi kuko yarasigaye wenyine asigura ko amategeko yubahirijwe ubu twatoye hisunzwe amategeko y'umugambwe avuga yuko nk'uko bari bamaze kubivuga mu ijambo ryo kugurura niyo itoza umuntu umwe abantu bemeza mu gukoma amashyi ariko nibaza ari babiri hari abo udupapuro mu gihe rero twari babiri umwe agaca yiyonjorora ni ukuvuga ngo waciye yakora ya ngingo yo kwemeza mu mashyi nuba rero ntatowe ku mugaragaro ntugwa n'abanyamahoro ba pederi ntugwa n'inkerebutsi za pederi ntugwa n'intadebukirwa za pederi uwagiye kuramutswa pederi avuga ko yizeye ko ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu buzokwemeza ivyavuye muri iryo koraniro turizeye ijana ku ijana y'uko mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu bazovyemera kuko mwabonye ko hasohotse abantu batarenga batatu canke bane abantu bantoye bari ngaha naho biruko uwari yashatse kwitoza mu kibanza c'umukuru w'umugambwe atashimye kuvuga byinshi ntiyemera ivyavuye muri ayo matora ni jewe nuguruye ikorano kaminuza ry'uno munsi nije kandi narihagaritse navuze ko ata matora yabaye abanyamugambwe bazicara batore ibibazo akaba ari umugabo ariko atera rero nta matora yabaye murakoze kandi ntakiri neza ngaho murakoze abatumire muri iryo koraniro harimwo tito bucumi arongoye umugambwe msp nkinzo ashikiriza ko ivyabaye vyisunze amategeko y'umugambwe ko hamwe hoba hari uwumva yarenganijwe yo kwitura ababijejwe namwe abamenyesha amakuru niho mwari mwumvise yuko mu ijambo ryo kugurura ikoraniro bavuze bati hitoje umwe ni ugukoma amashi hitoje babiri naho haza kuba amatora muri ico gihe rero nico gituma twe tubona yuko ibintu byagenze neza hanyuma tubibaza yuko ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no kwigisha gukunda igihugu bazogira icyo babivuze ko kuko barungitse intumwa ngaha natwe twabibonye kandi bitubereye akarorero kuko kirazira gutinya amatora mu bisanzwe amatora niyo atandukanye avuga ati ibi bintu ntibigende gutya twebwe rero tuvuga duti byagenze neza hanyuma uzobona yuko bitamugendeye neza azokwitura ubutegetsi kuko iki gihugu kirafise ubutegetsi abategerezwa gusubirizwa mu mugambwa PDR ku makosa atandukanye bagirizwa bari batatu umunyamabanga nshingwabikorwa umushinguzi hamwe n'umukuru w'umugambwe uwo wa nyuma afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi na kabiri ukwezi kwa kane n'umwaka aimable bakundukize yagirizwa kuba yarashikirije amajambo aryoza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sidimwo amategeko y'umugambwe wa pdr atomora ko ujejwe ayo mabanga arengeje iminsi mirongo itandatu ataboneka aca asubirizwa i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urubyiruko rero rurabaranditse muri cya kiganiro ejo mu mashuri dusubire mu burundi umurwi sendeyi ushinzwe gutunganya ibiganiro bihuza abarundi wasohoye ibyo bise icyegeranyo mfatakibanza ku byifuzo ababajijwe batanze mu mezi atandatu uwo murwi umaze ukora mu byo uwo murwi uvuga byasabwe harimo nk'amasezerano ya arusha ko yasubirwamo hanyuma itegeko nshinga rikajya hejuru y'ayo mategeko cyakora leonce ngendakumana icyegera cy'urongoye umugambwe sahwanya forodebu avuga ko uwo murwi wakoze akazi utemerewe n'amategeko bwana ngendakumana yaganiriye na mugenzi wacu eroge wirikaneza afite ibisobanuro kuri iyi nkuru
uyu mugwi ntiwakoze ibyo wategetswe gukora washinzwe gutegura integuro ushikiriza abo bihagiwe ubutegetsi ku nguvu basinye amasezerano y'ashinzwe shingiro kugira bashobone ibyo bazojana mu biganiro yarusha ntimuhite rero ngo ni umugwi ushinzwe ibiganiro byo hagati mu gihugu no hanze no hagati mu gihugu nta biganiro uri kurakoresha nta biganiro wakoresheje kandi atsinda n'abawe ni nk'uko natwe twashyizeho umugwi uri kurategura ibyo tuzojana mu biganiro ntitwirwa turagenda guhama- guhamagara abamenyesha amakuru ngo tubibe- twe turibereka tubwire abayarundi ngo twateguye ibice twateguye bari iriya ni integuro yabo si ibyo abanyagihugu bashikirije icyo ni icya mbere icya kabiri cyatubabaje ni ukumva umusenyeri yubaha gutanga raporo avuga yuko yabajije abanyagihugu bagowe barushe ubwicanyi ukwangazwa ugupfungwa inzara ubushomeri imigenderanire mibi hagati y'igihugu cy'uburundi n'amakungu akaza avuga ngo ibaraje ishinga ni ibibazo bitatu ikibazo cy'uko umukuru w'igihugu watowe yotwara gushika ubuzima bwe bwose bushikapfuye bwa kabiri ngo ko abahoze barongoye igihugu eh, cy'uburundi batoba muri sena bwa gatatu ngo ibwirizwa nshingiro byejejwe amasezerano yarusha ngo nibyo yasanze bikuru bikuru birashinga abanyagihugu ndakamara amazi birababaje ntibishoboka yuko woja mu banyagihugu ntibakubwire cyane cyane ingene ubwicanyi bwohagarara ati tubarize ingene ubwicanyi bwohagarara tubarize ingene abantu boreka kwangara ingene abana bahunze bogaruka abapfunzwe ingene bopfunguwe ingene twosubira kuronka amafaranga tukiteza imbere icya gatatu cyatubabaje aricyo nacyo gikomeye rwose ni ukumva yubaka akavuga ati twarabajije abanyagihugu ibyo bashikirije ni ibyo kugira ngo umenye aho abanyagihugu bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose niba yubahiriza ubwirizwa shingiro hamwe yaba yakoze yisunga ubwirizwa shingiro ko ntawe ubizi inzira ni zibiri gusa zonyine zitekanijwe mu ngingo y'indwi y'ibwirizwa shingiro iya mbere ni uko ubabaza bonyine warateguye ikibazo neza ukagenda ukibaza uti kuri iki kibazo muhagaze Ba- bishyura kuri ego cyangwa oya referendum none yababajije ikibazo ikihe ryari kimwe kimwe kuko ni kimwe kimwe si byose ntibobyishyura ko byose ari bitatu cyangwa bine ni kimwe kimwe ukabaza uti kuri iki muhagaze ubwa kabiri ni uko ugenda mu nama nshingamateka iba yitorewe n'abanyagihugu kuko bashobora ku- kweke- gusera ibyumviro byabo bonyine ubwabo muri referendum canke bakabicisha mu nama nshingamateka nayo yaramaze kuvuga aho ihagaze ku kibazo cy'amasezerano yashoye n'ubwizwa shingiro hari mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu kwezi kwa gatatu aho rero wahoze arongoye igihugu petero nkuru nziza ni igihe yari agiye kubaza inama nshingamateka ko yoshobora guhindura ubwizwa shingiro n'amasezerano yarusha agasubira kwitoza ubwa gatatu baramubwiye bati oya ntibishoboka ntibikunda bati ibijyanye n'ingingo ziri mu masezerano yarusha kugira zishobore guhindurwa ni impaka abanyapolitiki bazabanza basubire hamwe barabe aho bagejeje kwishyira mu ngiro barabe ibyamaze gushyirwa mu ngiro ibitarashyirwa mu ngiro ibyohindurwa ibyovamwo ibyo kongerwamo ibyo byose ntibiraba niba rero yisunga ubwiza shingiro akubahiriza n'inama nshingamateka na nkenguzamateka iserukira abanyagihugu ibyo bintu byari kuvuga urumva rero igisigaye ni uko bya biganiro byose byiyarusha bya biganiro byohuza abarundi kugira uruhagara ruhagarare ubwicanyi buhagarare abapfunzwe bapfungurwe igisirikare gisubire gu- n'igipolisi bisubire gutunganya nk'uko twabisezeranye amasezerano yacu kose ko bitimeze iyi migwi ifise ibigwanisho yakwa ibigwanisho haboneka amahoro n'umutekano mu gihugu itunga ry'igihugu imigenderanire hagati y'uburundi n'ibindi bihugu na cyane abadufasha ibe myiza basubire kudufasha turonke amafaranga y'agaciro rero urumva byose barahanaguye nta na kimwe kizosubira gushoboka kuko ibizo cyabibandanya n'ibi ubu inzira ya politiki turayivuyemwo kubera uwo musenyeri kuko ibintu ntizohagarara aho nyine gusa burya hazobandanya cyangwa baba biruka inyuma y'abantu ngo barabyanse barabyemeye ko ibyo tuzovyanga ibyo tuzovyanga n'abandi bazovyanga bace baguma batwirukako navyo kuvuga niho mpereje ibyo kuvuga ngo ibwiriza shingiro ryoja hejuru y'amasezerano yarusha ntibishoboka kuko ibwiriza shingiro ririmwo ibice bibiri gusa ni igice kijanye n'ivy'intwaro bijanye n'ingene ivyo vy'amatora bibaho mbona ivyo abantu bashira imbere se n'intwaro ivyo vy'amatora gusa n'ikigabane ca gatatu kijanye n'ivy'umutekano ivy'igisirikare ivy'ipolisi n'ivyo by'inzego z'iperereza ivyo navyo navyo nyine babigarukanye ku kagwi gatoyi ko abantu bakingira inyungu z'abo baba bishizeho mu kigabane ca kabiri ari igabane ca mbere gikuru cyerekeye abanyagihugu kijanye n'ivyadushikiye kuva Burundi kuva tuvuga nko kuva muri mirongo itandatu abantu bakabivuga ati ibyatumye tujyana nibi inyishu zobize icyo nta kimwe bwizwa shingiro nenshi bagomba tugihebe mbe iyo bariko baravuga mwene ubu tugihebe rero ni ukuvuga abakoze ibyaha byose bagume bidegemvye uko nyene bimwe twavuga by'umugwi ujejwe gutohoza ukuri n'ikatsi biri mu kigabane ca mbere tuje duheba ko bitari mu bwizwa shingiro ubwa kane ingene igihugu co kubaho mu buryo bunyuranye bwose n'amaheri yo yumva biri mu kigabane ca kane ndekiri mu bwizwa shingiro twoca duheba ivyo twoca duheba ariko ntiwumva yuko nko musenyeri ibintu ariko arakora ibintu bibabaje cane kugira ngo amas- ibwizwa shingiro uko rimeze rije hejuru y'amasezerano yarusha ni ukubanza tukabyumvikana ibyo byose bikajamo ariko si ubu bizobanzwa byigwe bikagari ibyo bizoshoboka nuko tuvuye mu biganiro yarusha urumva rero uwo musenyeri yagiye gukorera nyine abo bari bishyizeho ku butegetsi basenya amasezerano yarusha abafasha kuyasenyura no gusenyera ubwitwa shingiro ariko nawe muvuga ko umugwi w'igihugu uje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi ukorera ubutegetsi wowe uvuga uti duhamagara abantu bose kandi n'ubu twiteguriye kuzoja no hanze mbere na bamwe batunganya imyiyerekano yo kurwanya ikingo cya gatatu cya perezida nkurunziza ntawubakumiriye ikindi umugwi uvuga uti mu masezerano yarusha harimo utunenge nk'akarorero batanga baravuga bati nk'abatwa ntibigeze bashi- bavugwa ntawe bavugwa bavuga ngo ibice mirongo ine by'abatutsi na mirongo itandatu by'abahutu bati utunenge turahari abanyepolitike mubyemere icyo si ikibazo cy'ujya mu gwe icyo ni ikibazo cyo kuraba aho tugejeje mu gushyira amasezerano yacu nenda bikubwiye no tuzoraba tuti mbe mu bya politiki ibyo twari twumvikanye byi- byifashe gute tuvuge nk'ibyo byo kujyanye kugabangana ubutegetsi abako batagiyemwo bojamwo gute icyo si ikibazo urinda kuza kononera amahera ngo ugiye kubaza mu gihugu kuko no mu ibwirizwa shingiro rihari iby'abatwa byaragiyemwo kumbure ntibikwiye gusa nk'uko abatutsi bashobora kuvuga ko bitakwiye nk'uko abatutsi bashobora kuvuga ko bitakwiye mu gihe hari abahutu bavuga ati dukwiye mirongo umunani na bitanu ku ijana Eh, hari n'abatutsi bavuga bati twese turangana dukwiye mirongo itanu ku ijana ariko abatwa mu nama nshingamateka bariyo mu nama nkenguzamateka bariyo ubu n'ahandi bariko barajobora nk'uko n'abandi bariyo bidakwiye ibyo rero ni ibibazo tuzokwiga abantu bashatse twese tukagira ibingana kuko niki kiri ikibazo kuko abajaho bose ndaco bamara usanga baje kurondera itunga ryabo gusa Leonce wose ngenda ku mana icyegera cy'umuyobozi w'umugambwe sahwanya forodebu mu burundi kuri mikoro ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika mukomeje gukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika n'ikiganiro noneho ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi ba studio y'ijambo ndabaramukije ndabahaye n'ikaze muri cya kiganiro cyanyu nturere kazoza
jerome niyonzi mbanemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
ikaze kandi mu kino kiyago tugirana na honorable agatogwasa asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aho turiko turabira hamwe aho ahagaze ku vyerekeye akaga igihugu c'u Burundi uno munsi kirimo aho hirya no hino kuva amatora abaye haboneka ubwicanyi haboneka abarundi bapfa ku bwinshi abandi ugasanga barategwa hirya no hino no munsi bamwe barageza aho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro vyogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu abandi batahubwo vyobera mu Burundi gusa eka mbere hari n'abageraho bagira bati harakwiye inteko mvamakungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa n'umunsi rero agatogwasa twifuza kumenya ico yiyumvira kuri bino bihe igihugu kirimo honorable agatogwasa nk'umwe mu barongoye urwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko icokura abarundi muri kano kaga ari giki je narabivuze arabikwiye nabo twa nabo dusangiye ibikorwa hariya inyabuna byihuta byihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyine yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kuryamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo n'ibyo biganiro byo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyine gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere rwose kuko kimwe cyoco jenemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakundana baba basanzwe bayafitaniye nta ngorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi yego ni imwe mu nzira muganibaza ko inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu burundi barashobora kuba ibyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu burundi kandi tuzi ko hariho abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane gusa n'ubumaze kuza burabatuma kuri urutoki yuko bashobora kuba bagize ko baba baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi naho nyine nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twaragusohoreye umutahe urumva ko uwo muntu bamubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi icyo ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikaziririzwa yuko bumvirizwa bariyo iyo bari burya ntikuba nko kubaha impigi yuko noneho bakoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu by'ukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahirwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icyoruta ikindi hagati yo kubandanya babakumira ni uko baba bavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya n'aya n'aya n'aya n'ibyo twavugana byose hariho bimwe bimwe tutobemerera ku karorero hanyuma kandi ikindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi komisiyo uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu wari ukwiye nyabuna gukorana n'uriya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabitu- bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni naka shamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri bujumbura no mu makumi n'amwamwe nk'iyo za komine mugamba za burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo ari byo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora gerenade sinibaza yuko ikibazo ciwe uwo ushaka kugitorera inyishu uwo ushaka kukivuga ati jewe burya ujya muntu ariko aragira uku n'uku n'uku kubera mbona ibintu uku n'uku n'uku si uwo munyagihugu wo muri kucendajuru hariya yitungiwe n'ayasuka nibaza yuko hoba hariho a- abantu b'abanyepolitiki boba nabo bashaka nabo guca kuri ubwo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ibyo byohagarara iyo ngimbi ikavaho hakabaho kuja inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nk'uko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye n'ubundi mu matora ariko imbere y'uko amatora yoba ni uko ubwa mbere na mbere abo bahunze hash- bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo n'ubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramwo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita akatima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako twese nimuze tuyaregeze twese nimuze tuyaregeze twese Ibigira bigira imana kandi umutumwe ntiwigira inama ururimi rumwe rukamaye
ni nk'uko uyu munsi ari izi mvugo ziriko ziravugwa ngo ngo ama- ngo amahonyabwoko n'ibiki n'ibiki jewe nosaba umurundi uwo ari we wese yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi canye uko yokwiyita kose ntihagire umuntu amuzirika ku catsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika jewe maze imyaka mirongo itanu n'ibiri ubu ndashobora kwihweza kahise k'uburundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonyabwoko nakagwi k'abantu baba bafise inyungu z'iwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si ikibazo c'abarundi bose nimwashaka mura- murazompinyuza nimwasanga micombero itunga ryiwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire narose cyangwa uwundi mutware uwo ari we wese muzoba mumbarira nihaba bwa bunyonyezi bwose twumva ngo nakaturiye amamiliyaridi nihaba hari n'umwe agenda agacahamagara abo basangiye ubwoko uti nimuze naronse muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwoko bushobora kwiyumvira guhonya ubundi mugabo akagwi k'abantu karashobora kwitwaza ubwoko kugira ngo akore ishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kipfuza gushikira rero ni uko ata murundi n'umwe yoba umuja w'ivyiyumviro mwene ibyo mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'ujya mu mugwi washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibwirizwa shingiro risubirwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute i- ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza kubi- ku- ku- guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibaza iwanyu kubabaza uravuga uko uravuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyine abantu barayumvikanye kwiyarusha ntibayubahirize nta ki- ntacyo yica arusha hari n'abavugana nabo muri ibyo biganiro bati arusha ahubwo niyifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano wa- hano iwacu mu burundi nta muntu yokwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuperezida atwaye imyaka cumi ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abo bavuga ngo ngo ntibabikure muri tanzania kuva bikukira mirongo itandatu na- na rimwe gushyika uno munsi kiretse nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka cumi uwasubiriye mukapa kikwete yatwaye imyaka cumi ntuzenye magufuri wumva ari uwa kangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka cumi y'imyaka itanu azaba afite amahirwe yo gusubira kwitoza niyagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu mirongo ibiri na gatanu ntazosubira gusubira kugira ngo ngo aze yitoze ibyo arabizi si ikibazo rero kuri we kuki none tweho twumva yuko twaguma twishishitira ngo ntihakabe ku- kuvuga ngo ibiringo ngo ntibagire gute ariko abavuga gutyo bagaca bagira bati none honorable rwasa kuba ariko arakorana n'ubutegetsi buri muri ico kiringo uh, ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
jewe ivyo nemera ni demokrasi nkeza-buntu ihera ku mwenegihugu igaherera ku mwenegihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo jewe ivyo nshaka ni ibi uno munsi aba FNL bamwe bariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka mu kurangiza rero ubu bwicanyi buri mu Burundi muri kino gihe n'indazobuhagarika
ubwicanyi buri mu burundi buzoharwa- buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo- ntiyo- ntibwoca kabiri ataragaruka ngaha mu burundi aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazoyabazwa ntarimwe
ciwe ntayo nzobazwa kuko nta ruhande ayafisemo reka ndagukengurukire nsozera na kino kiganiro nibutsa ko uno munsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cya honorable agatogwasa icegera cy'uburongoye inama nshingamateka tukaba twagiye tugaruka eh, kuri bimwe bimwe mu byo abarundi bibaza kuri honorable agatogwasa no ku mizero y'abarundi hamwe rero no ku cyo yumvira eh, kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gihe ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro ndabakengurukire namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe n'abandi reka jerome niyo nzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cya politiki ntorere kazoza ndakwipfurize kuroranirwa mu bawe no mu vyawe naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
inshuti z'ijwi ry'amerika icyo kiganiro ntorere kazoza nicyo radiyo yanyu isorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubashimiye rero kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri sisike sikipu Charles afatanije na fatuma karara arimase kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika